iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivuga i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ndabaramukije ni fide niyo ngabo amakuru yo muri iki gitondo muyashikirizwa na aloyisi bigirimana
akoze fideli abasenateri nka bose muri sena ya leta z'ubumwe za amerika ejo ku munsi wa kabiri baratoye bongera baremeza ko batazegeka icyaha ku kirego cyarezwe uwahoze ari perezida donald trump aho yagirizwa n'abademokarate ko ari we yagumuye abanywanyi biwe kuri kongere ya amerika ku itariki zitandatu z'ukwezi kwa mbere ibi ni ibimenyetso byerekana ko trump afise amajwi akwiye azotuma yezwa abasenateri mirongo itanu na batanu nibo bemeje kuzomwegeka ko icyaha mu gihe abandi mirongo ine na batanu batoye ko bazomweza abarepublikani batanu gusa nibo bifatanije na bagenzi babo b'abademokarate bose mirongo itanu bari muri sena ya amerika kugira trump yagirwe hakenewe bibiri bya gatatu by'abasenateri bose ni ukuvuga ko hakenewe abarepublikani cumi n'indwi bifatanya n'abademokarate mirongo itanu inyuma y'imburano zizotangura ku itariki icenda z'ukwezi kwa kabiri kuza perezida biden yigeze kuba n'umusenateri imyaka mirongo itatu n'itandatu yongera araba kandi n'icegera cya perezida kuri leta ya obama yavuze ku munsi wa mbere ko ashyigikiye ko uru rubanza kuri trump ruburanishwa ariko ko atiteze ko abarepublikane bazomuhemukira igisata cy'amagara y'abantu mu bwongereza cyashyikirije ejo ku munsi wa kabiri ko igihugu cyashikanye abantu barenga ibihumbi ijana bishwe na covid cumi n'icyenda umushikiranganji wa mbere w'ubwongereza boris johnson avuga ko ari umubabaro ku miryango yabuze ababo iri mu bihe batashoboye no gusezera abishwe n'iki kiza ibitigiri bitangwa na leta byerekana ko ubwongereza buze ubugira gatanu ku isi mu bihugu bimaze gutakaza abantu benshi inyuma ya leta z'ubumwe za amerika brezile ubuhindi na mexique ku munsi wa kabiri hapfuye abantu igihumbi amajana atandatu na mirongo itatu n'umwe mu bwongereza hamwe n'abarenga ibihumbi mirongo ibiri banduye leta zunze ubumwe za amerika iza ubwa mbere ku isi yose aho imaze kuronka abantu barenga ibihumbi amajana ane bamaze kwicwa na covid cumi n'icyenda ku banyagihugu hafi imiliyoni amajana atatu na mirongo itatu baba mu gihugu cyose ku isi yose abarenga imiliyoni zibiri n'ibihumbi ijana nibo bamaze guhitanwa n'uyu mugera ambasaderi wa leta z'ubumwe za amerika iby'imfatakibanza muri onu yarongeye gushimangira ko leta ya joe biden ihagaze ku mugambi wa leta zibiri za israeli na palestina nk'inyishu y'amahoro mu karere ko mu buseruko bwo hagati ambasaderi richard mills yabwiye akanama ka onu kajejwe amahoro n'umutekano ku munsi wa kabiri ko amerika ishyigikiye inyishu ya leta zibiri zumvikanywe ko aho israeli izoba mu mahoro n'umutekano ha ruhande ya palestina mu mwaka uheze leta ya trump yarashize ahabona umugambi wayo w'amahoro muri ako karere abanyepalestina barawiyamirije bavuga ko uhengamiye kuri israeli kandi ko atabwigenge bo bahawe muri afurika igisirikare cya mari cyashyikirije ejo ku munsi wa kabiri ko barwanyi ijana bashingiye ku byiyumviro bya kisilamu bishwe muri uku kwezi mu bitero byakozwe n'inteko z'ubufaransa hamwe na mari muri icyo gihugu cyo mu burengero bwa afurika sendika y'abamenyeshamakuru muri somaliya ivuga ko abashyika cumi na bane muri bo bamaze guhagarikwa kandi n'iradiyo yabo yatewe muri icyo gihugu mu ndwi zitatu urwo runani rw'abamenyeshamakuru ruranegura kandi ibitero biheruka gukorwa ku bigo byabo byo gutangaza amakuru no ku bakozi babyo ibi ni mu gihe somaliya iri mu myiteguro y'amatora y'abashingamateka n'ay'umukuru w'igihugu leta ibagiriza kutubahiriza amategeko agenga umwuga wo kumenyesha amakuru no gutangaza amakuru ahungabanya amahoro n'umutekano w'abanyagihugu
urakoze aroyisi bigira imana kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi zacu mukurikire radiyo ijwi rya amerika no kuri youtube na facebook voa radiyo yacu mu burundi turi ku mirongo migufi imetero mirongo irindwi na zitanu imetero mirongo itatu n'imwe n'imetero mirongo ine n'imwe mu rwanda tuvugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi rya amerika ikigo cy'igihugu kijejwe amakori n'amatagisi mu rwanda gisaba ababa mu gisagara cya kigali kuriha amakori y'inyungu zo gukodesha amatungo atimukanwa harimwo inzu zo kubamwo ndetse n'inyubakwa z'ubucuruzi bakoresheje ubuhinga ngurukanabumenyi tuvuga ngo se bizagenda bite abantu bazamenyekanisha bate bazishyura bate hari uburyo bwo kumenyekanisha mu buryo bw'ikoranabuhanga ndetse hari n'ubundi buryo buriho bwo kwishyura mu buryo bw'ikoranabuhanga kandi ni ibintu tumaze kumenyera mu by'ukuri ntabwo ari ntabwo ari ibintu bishyashya bavuga ko bigiye kwigisha abantu ahubwo ni ibintu tumenyereye uyu ni ernest karasira komiseri w'amakori yeguriwe inzego z'intango mu rwanda itariki icyenda y'ukwezi gutaha sena ya amerika izotangura kuburanisha urubanza ishami ry'abadepite ryagirizamwo uwahoze ari perezida donald trump icyaha cyo gukokeza abanyagihugu kurwanya inzego z'ubutegetsi mbe urwo rubanza rutandukanye gute n'urwabaye umwaka urangiye muri sena ni mu kiganiro amerikana uyu munsi amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini abagwanyi b'abamayimayi bafatikanije na red tabara bakoze ibitero mu mihana ine y'abanyagihugu b'abanyamurenge baba muri grupema ya bijombo teritwari ya uvira intara ya kivu yo mu mpanuka ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika vedaste ngabo ari uvira nk'uko bitangazwa n'abo baturage batuye ku murambya bavuganye n'ijwi rya amerika ku murongo wa telefoni bavuga yuko bagwanyi b'abamayimayi bafatikanyije n'inyeshamba z'abarundi zo mu mutwe wa red tabara bagabye ibitero mu mihana y'abaturage b'abanyamurenge bo muri grupema ya bijombo batwika amazu bica abaturage bakomeretsa abandi ndetse banyaga n'amatungo komezi davidi ni umuyobozi wungirije wa sosiyete sivile mu bijombo aragaragara kuri ibi bitero by'abamayimayi na redi tabara hagiye kuba mu gitondo cya saa kumi n'imwe mayimayi na redi tabara bitera imihana ya gongwa binenge kiziba gatanga iyi ntambara yangirije ibintu byinshi abantu bakomeretse abandi bapfuye batakaje ubuzima umwe niwe tumaze kubona abandi baratakwiriye imishwaro hakomeretse abantu bane bamaze kugera mu bitaro barahangaha ku murambo ni santire de sante ya murambo iyo uvuga ngo ni redi tabara na mayimayi mwaba mwabibonye redi tabara twabibonye bafite n'amashusho yabo abasore batwirwaneho bari ku rugamba hari uwakomeretse wabo arabyemeza ko ari ingabo za redi tabara ziyobowe na gisiga ngo zifatikanyije n'abamayimayi ni abo ngabo nyine bazindutse batera uyu muyobozi akomeza kuvuga yuko hari n'imihana yari mishya ariko abasirikare ba leta ya kongo bari hafi yayo ntibatabara abaturage kandi babatakiye icyadutangaje ni ukuntu leta yaberaga abaturage barimo baraswa abandi barimo bicwa abandi bagwa ku biti bahunga inka zabo zinyagwa nta na kimwe yigeze ikora ngo baracyategereje itegeko ntitwamenya impamvu kabisa icyo kintu cyadutangaje naho gabo ngabo bonyine baduteye bo ni ibisanzwe abasirikare bari ku bunanza bari mu gatanga bari kuri gongwa mwabiyambaje bababwira gute ngo ntacyo bakora ngo itegeko ritaraza ngo bafite itegeko ryo kutarasa ngo bababwire ngo ntibarase ngo ntibigere barasa ngo barebere gusa mu generali itaratanga itegeko ryo kurwana gasore rugama ni umuyobozi wa lokarite ya gatoki nayo yahiye avuga yuko iki kibazo bakigejeje ku buyobozi bukuru bwa gisirikare ku rwego rw'intara ya kivu y'epfo ariko bibi by'ubusa ikibazo cyabaye ni uko ibibazo bibera hariya haruguru leta isa naho ya egispoje bariya abaturage kugira ngo bazashire twamenye amakuru y'uko umwanzi ahaye yitegura tumenyesha leta kugeza n'ejo nimugoroba twaza tubibwira leta y'uko abantu baraye bari buterwe ariko leta nta ikora n'ubu ngubu twavuganye n'abayoboye hari abajenali babiri bayoboye sekiteri ya sisitide twababwiye tubatakira yuko abaturage batewe ariko nta kintu na kimwe bakoze tugira abasirikare baramarejima bari ruguru baratubwira ngo ntibishoboka ko bogira ikintu cyose bakora batahanguwe kubasha gutabara abaturage abantu basuwe n'ubu ngubu hari abantu benshi bahiriye mu matora kuri uno munota leta ntacyo yayikora kandi mu muhana muri emetere naho ikaba igisirikare ya gisirigoma cyakoze ku ruhande rw'umutwe w'inyeshyamba z'abarundi wa redi tabara uvugwa muri ibi bitero uhakana ijwi rya amerika yuko nta ntambara bafitanye n'abaturage b'abanyamurenge kuko atari abanzi babo gusa twashatse kuvugisha uruhande rwa mayimayi telefone zabo ntizanyuramo umuvugizi wa gisirikare muri aka karere kapiteni didone kasereka yemeza amakuru y'ibi bitero gusa avuga yuko byabereye kure n'ari ibinidiro bya fardesi vedaste ngabo ku bwaradi ijwi rya amerika uvira mutara kivu y'epfo
bakunze baradijwe ijwi ry'amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominote la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo communautaire de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
mu rwanda abishyura amakori ku ikodeshwa ry'amazu arangirana no ku kwezi kwa mbere bafise impungenge ku bihano bashobora gufatirwa kubera umugambi waguma mu rugo umumenyesha amakuru wacu asumta kaboyi niyo nkuru adufitiye ari kigali ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu rwanda gisobanura ko umusoro ku nyungu z'ubukode utangwa ku nyungu umuntu abona iturutse ku bukode bw'umutungo utimukanwa harimo inzu zo guturamo ndetse n'inyubako z'ubucuruzi kumenyekanisha no kwishyura uyu musoro bikorwa bitarenze itariki ya mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa mbere ukurikira umwaka wishyurira kuri ubu abasabwa uyu musoro batuye mu mujyi wa kigali barasabwa kwishyura bifashishije ikoranabuhanga kuko umujyi wa kigali washyizwe muri gahunda ya guma mu rugo nk'uko komiseri y'imisoro yeguriwe inzego z'ibanze erneste karasira bibwijwi rya amerika kuba tuvuga ngo se bizagenda bite abantu bazamenyekanisha bate bazishyura bate hari uburyo bwo kumenyekanisha mu buryo bw'ikoranabuhanga ndetse hari n'ubundi buryo buriho bwo kwishyura mu buryo bw'ikoranabuhanga kandi ni ibintu tumaze kumenyera mu by'ukuri ntabwo ari ntabwo ari ibintu bishyashya navuga ko bigiye kwigisha abantu ahubwo ni ibintu tumenyereye mwumva rero mu by'ukuri niba wenda batekerezaga yuko twakongera igihe kubera wenda yeguma mu rugo numvaga atari umwanya wenda ari igihe cyo kuba twavuga ko tugiye kongera igihe mu gihe tuzi twumva ko ubwo buryo nari nsobanuye bwose bwashyizweho kandi buhari abantu babwitabiriye banabukoresha nkumva rero mu by'ukuri ubu ngubu uyu mwanya umuntu atavuga ngo kongerwa kongera igihe bizabaho cyangwa ibizabaho icyemezo cyateye impungenge bamwe mu barebwa n'uyu musoro batuye mu mujyi wa kigali cyane cyane abataramenyera gukoresha ikoranabuhanga uyu musaza wavuganye n'ijwi rya amerika atuye mu karere ka kicukiro mu mujyi wa kigali we yemeza ko ikoranabuhanga batararisobanukirwa bafata igihe cyo guturinga cyo kwigisha abaturage icyo kintu cyo gukorera online bose babanze bakimenye kuko ubu ngubu haracyariho guhuzagurika cyane cyane nk'abantu bafite imyaka iri hejuru ukabyuka mu gitondo ugashyiraho itegeko ugahita ushaka umusaruro wajya ako kanya utatanze utarekeye igihe cyo kugira ngo byinjire ukurikirane urebe ko byeze imbuto ikoranabuhanga ubu ngubu abantu barikoresha ni bake cyane ikoranabuhanga rimaze igihe ariko abantu bazi gukoresha buriya buryo rezeni yashyizeho bwo kuyitumanaho ni bangahe ariko urebye igihe turi kunyuramo turi kubinyuranamo na leta twese hamwe leta yacu si yo yakoze iyo kovide umuturage si we wayikoze turi mu gihe cyo kugira ngo turebe ko tuhagarura ibihombo turi kumwe na leta yacu ntiduhagarare si ikibazo cy'ikoranabuhanga kigoye aba baturage gusa kuko hari n'abagaragaje ko kugeza ubu bahuye n'ubukene bukabije bakuye mu kudakora neza kubera icyorezo cya kovide cumi n'icyenda bikaba byarongerewe na gahunda ya guma mu rugo abanyakigali bashyizwemo uretse no kuba bitoroshye njye nahisemo kubireka kubera ko abapangaye nishyuzaga ntabwo bashobora banyishyura ntabwo banyishyura kubera ko iyo urebye ubona ko nabo ntaho bakura ntibasohoka ntibakora nta kazi wajya kumubwira akakubwira ati ndakura amafaranga he ihangane nzakwishyura ihangane nzakwishyura nahise ndadekarara ayo nkuye umuntu yari asanzwe akwishyura mbere unadekarara nyine bisanzwe mu myaka yashize ariko uyu mwaka biragaragara ko nta kigenda kuva twaguma mu rugo urabona ko ubushobozi bw'abaturage bwaranze bwaranze bya bibazo by'ubukene byatewe n'imikorere mibi yazanywe na covid cumi n'icyenda aho abantu batari bake batakaje imirimo yari isanzwe ibatunga byaba riguma mu rugo iri muri kigali ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu rwanda kivuga ko ibi byose bidakwiye kugira uwo bibuza kwishyura kandi bakishyurira igihe iki kigo gisobanura ko kugeza ubu umuturage uzaba atishyuye mu minsi isigaye mu kwezi kwa mbere kurangire azahura n'ibihano biteganywa n'itegeko ni itegeko riteganya yuko itariki ntarengwa ari mirongo itatu n'imwe z'ukwa mbere muri uyu mwaka bivuga yuko iyo iyo tariki irenze hari ibihano nabyo biteganywa n'amategeko uwo muntu asabwa kwishyura ibihano bihari ku musoro tuvuge wamenyekanishije ntiyishyure ntabashe kwishyura ku gihe uwo ngo yishyura icumi ku ijana y'umusoro yakagombye kwishyura umusoro yagombaga kwishyura iyo ni ibihano bizaho hanyuma akongeraho n'inyungu z'ubukererwe zingana na rimwe n'igice ku ijana buri kwezi akererewe hanyuma yo ku muntu uzaba ataramenyekanishije kuri iyo tariki hejuru y'ibyo bihano byo gutinda kwishyura umusoro hari n'igihano ki- ki- ki- cyitwa ku- ku- cyo kutamenyekanisha ku gihe iki gihano byo ni mi- no- yo noneho ni menshi ni mirongo ine ku ijana y'umusoro agombaga kwishyura akongeraho cya cumi ku ijana rya- ry'igihano cyo gutinda kwishyura noneho akongeraho n'inyungu z'ubukererwe zingana na rimwe n'igice ku ijana z'ubuke- buri kwezi k'ubukererwe mu baturage bavuganye n'ijwi rya amerika hari abari bifuje ko uyu musoro bawusonerwa kubera ibihe bibi byabaguyeho batihamagariye abandi bakumvikanisha ko biramutse bidakunze bakongererwa igihe bazatangira uyu musoro kugeza ubu itariki izwi abaturage basabwa kuzishyuraho uyu musoro ni iya mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa mbere icyemezo cyo kuba basonerwa cyangwa bakongererwa igihe ntikirafatwa asumuta kaboyi ijwi rya amerika i kigali iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu burundi mu ntara ya kirundo muri komine kirundo ku musozi wa nyange bushaza hari ikigo alvisef twubahane kirwanya ibikorwa bibi bikorerwa abakobwa n'abagore nko kubafata ku nguvu mugenzi wacu venuste nshimiyimana yaganiriye na pasteur godebert manirakiza umuyobozi w'ishyirahamwe alvisef twubahane atangura amubwira amamuko yaryo ishyirahamwe rpsf tubahane ni ishyirahamwe ryiyemeje kurwanya amabi akorerwa abakenyezi cyane cyane aturutse ku ihohoterwa hanyuma eh, iryo shyirahamwe rikongera rika- rikagerageza kugira ngo riteze imbere n'abanywanyi cyangwa n'igihugu mu dukorwa tumwe tumwe tw'iterambere mu ntumbero y'uko eh, nabo nyine bakorewe ihohoterwa eh, bashobora kuronka uko bafatwa mu mugongo habonetse uburyo bwo kubafata mu mugongo nimudusobanurire mukora gute mubigenza mute kugira ngo mushobore kurwanya iryo hohoterwa rikorerwa abategarugori iryo hohoterwa ukuntu turirwanya ni ukwigisha inyigisho zo kwigisha aba- ababa bakorewe i- eh, iryo hohoterwa hamwe n'abandi b'imboneza zo mu gihugu eh, nk'abaremesha kiyago canke abantu ba- baserukira abandi mu mu bintu ibyo ari byo byose kugira ngo tubahimirize kugira ngo baze baratabariza baratabariza abahohotewe mu kubatabariza rero ni ukubajyana kwa muganga hakiri kare kugira ngo babapimishe indwara zifatira mu bihimba by'irondoka bashobora kuba baciye banduriraho bongere babatabarize no mu nzego z'ubutungane mu gihe ari nkenerwa rero turakora ihimiriza hanyuma eh, si ibyo gusa iyo hariho abahohotewe naho tukabamenya turahita na twebwe tukabajyana kwa muganga tukabanyarukiza kuko benshi uca usanga bikumira cyangwa bafise ubwoba cyangwa bafise isoni zo kuvuga ibyabaye bumva n'ubwoba bucanze n'isoni mbere n'ishapfu ry'ibyo bakorewe bagaca bumva bihebuye bakumva no kujya kwa muganga umengo si ngombwa yego bagaca babivamo rero turabaremesha bibaye ngombwa kandi turabajyana no mu nzego z'ubutungane kugira ngo naho nyene babatunganirize abo bategarugori mwatabaye n'abo mutabara mubona bari mu kihe kigero ni abana bakiri batoya mbese ni abamaze gukura bari mu kihe kigero baracanze harimwo n'abakuze hari aho usanga ari abakuze n'abakenyezi bakuze hari aho usanga harimwo na- n'inkumi hari aho usanga harimwo n'abana ariko abana rero usanga kenshi aribo benshi abana bata- bato bato naho usanga barimo Yego, ariko rero tura- hari n'ikindi tubirika turabona ko umengo hariho n'abagabo bahohoterwa rimwe na rimwe ariko eh, akenshi ni abakenyezi I- iyo uvuze ko hariho n'abagabo bahohoterwa ni abagabo bafatwa ku ngufu nabo ni abagabo bakubitwa ni abagabo bahohoterwa kabuki ku buhe buryo
hariho abagabo bahohoterwa cyane cyane um, nk'aba bana b'abahungu bari mu ibarabara eh, nibo tumaze kubibona ko cyane cyane nk'abajya bari mu ibarabara usanga bibera mu isoko ugaca usanga bagenzi babo barabahohotera Mm. none aho ngaho ku musozi wa wa nyange bushaza muri komini ya kirundo abaturage ndetse n'abategetsi bakiriye bate icyo gikorwa cyanyu cyo kwiyemeza gutabara abagore ndetse umbwiye n'abagabo ko nabo mu batabara abo bose ba- bagirirwa ibyamfurambi icyo gikorwa baracyakira neza abo duhora twitura barabatwakira uretse ko muri iyi minsi eh, mbona umengo mm, nta bikorwa biriko birakorwa byinshi aho twari ko turabikora umwanya wose tubikoze bahora batwakira neza kuko barabyumva kandi baratunganiriza abakorewe eh, ibyo byafurambi bahora bakira nko kwa muganga dufate tubajyana kuri opitale kirundo ku bitaro bikuru byo mu kirundo abaganga bahari bahora badutunganiriza bakabavura bakabaha imiti bakabapima yego ndetse n'abo mu nzego z'ubutungane nabo nyine bahora babatunganiriza rwose hari inkunga igaragara muhabwa na leta muri kino gikorwa cyanyu mu by'ukuri ishyirahamwe ryacu riramaze igihe ririko rirabikora haravutse n'andi mashyirahamwe imbere yandi eh, akora nk'ibyo nyene tugafashanya leta rero iratera inkunga igihe cyose bumva bikenewe kandi byihutirwa bahita bakabidufasha kandi niyo twituye abajejwe intwaro nabo nyene bara- barabidufasha pasiteri godebert manirakiza uri umuyobozi w'ishyirahamwe alvisefu twubahane mu ntara ya kirundo komini kirundo ku mutumba wa nyange bushaza ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'amerika ndabashimiye nanje nije ndabashimiye murakoze mani bahezagire murakoze namwe
mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc umwanya w'ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemo mwateguriwe kandi mushikirizwa na thomas kamirindi
mwaramutse neza urubanza hagati y'umutwe w'abadepite w'inteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika congress n'uwahoze ari umukuru w'igihugu donald trump ruzatangira muri sena ku itariki ya cyenda y'ukwezi kwa kabiri gutaha rutandukaniye he n'urwa mbere rwo mu mwaka ushize mureke turebere hamwe muri make nk'utuntu tune ikaze mu kiganiro amerikana Trump ni perezida wa mbere na mbere mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika inteko ishinga amategeko igiye kuburanisha inshuro ebyiri urubanza rwe rwa mbere rwatangiye ku itariki ya cumi na gatandatu y'ukwezi kwa mbere mu bihumbi bibiri na makumyabiri rurangira ku itariki ya gatanu y'ukwezi kwa kabiri ibihumbi bibiri na makumyabiri sena yamuhanaguyeho ibyaha imugira umwere icya mbere gitandukanye muri izi manza ebyiri ni ibirego mu rubanza rwa mbere umutwe w'abadepite wareze perezida trump ibyaha bibiri gukoresha nabi umwanya w'umukuru w'igihugu mu nyungu ze bwite no gutambamira imikorere ya congress muri uru rubanza rwa kabiri umutwe w'abadepite uramurega icyaha kimwe gusa gushishikariza rubanda kwigomeka ku nzego z'ubutegetsi igihe abayoboke be bagabaga igitero ku ngoro y'inteko ishinga amategeko ku itariki ya gatandatu y'uku kwezi kwa mbere ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe icya kabiri imanza zombi zitandukaniyeho ni ku badepite b'abashinjacyaha n'abavoka bihariye ba trump mu rubanza rwa mbere abashinjacyaha b'abadepite bari barindwi nta n'umwe muri bo uri muri uru rubanza rwa kabiri mu rubanza rwa mbere bari bakuriwe n'umunyamategeko adam Schiff umwe mu bahagarariye muri congress leta ya california iri mu burengerazuba bwa leta zunze ubumwe za amerika muri uru rwa kabiri noneho ni icyenda bakuriwe n'umunyamategeko jamie raskin umwe mu bahagarariye muri congress leta ya maryland iri mu nkengero z'umurwa mukuru washington dc trump nawe yahaye akazi ko kumuburanira abavoka bose batandukanye n'abambere mu rubanza rwa mbere bari bayobowe n'abanyamategeko pat cipolone icyo gihe wari umukuru w'abajyanama mu by'amategeko muri perezidanse white house ya perezida trump na jay sekulow avoka wikorera ku giti cye abavoka ba trump bo muri uru rubanza rwa kabiri bo bazaba bayobowe n'umunyamategeko bach bowers wazobereye mu by'amategeko arebana n'amatora n'umutegarugori debra barbier wigeze kuba umushinjacyaha wo ku rwego rw'igihugu kandi wazobereye mu by'amategeko arebana n'ibya ruswa n'ibindi byaha byo mu rwego rw'imari icya gatatu imanza zombi zitandukaniyeho ni abayobozi bazo urwa mbere rwayobowe na perezida w'urukiko rw'ikirenga john roberts bikurikije uko itegeko nshinga ribivuga ko urubanza rw'umukuru w'igihugu ukiri ku butegetsi ruyoborwa na perezida w'urukiko rw'ikirenga uru rwa kabiri rwo ruzayoborwa na perezida pro tempore wa sena ni ukuvuga perezida w'umusimbura kubera ko trump atakiri ku butegetsi muri iki gihe perezida pro tempore wa sena ni senateri patrick lehi wo mu ishyaka ry'abademokarata ni umwe mu bahagarariye muri congress leta ya vermont iri mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa leta zunze ubumwe za amerika lehi afite imyaka mirongo inani y'amavuko niwe umaze igihe kirekire muri sena kurusha abandi basenateri bose amazemo imyaka mirongo ine n'itandatu ijwi rya amerika ingingo ya kane imanza za trump zombi zitandukaniyeho muri sena ni uko urwa mbere rwabaye trump akiri ku butegetsi sena rero ubungubu iramutse imuhamije icyaha yamuhanisha iki ubusanzwe itegeko nshinga rivuga ko sena yamuhanisha kwirukanwa mu mirimo ye ariko rero ubungubu ntibishoboka kubera ko atakurwa ku butegetsi kandi atakibufite ahubwo nanone nk'uko itegeko nshinga ribiteganya sena ishobora kumuhanisha kutazongera gukora ukundi imirimo inyura mu itora ry'abaturage ku rwego rw'igihugu kugira ngo sena ihamye icyaha trump igomba kubyemeza n'amajwi ya bibiri bya gatatu ni ukuvuga byibura abasenateri mirongo itandatu na barindwi ku ijana bayigize muri iki gihe sena ya leta zunze ubumwe za amerika irimo abademokarate mirongo itanu n'abarepublikani mirongo itanu bivuze rero ko kugira ngo ihamye trump icyaha byabasaba ko byibura abarepublikani cumi na barindwi bifatanya n'abademokarate bose naho kugira ngo sena ibuze trump kuzongera kwiyamamaza ukundi byo byazaba ku bwiganze bworoheje bw'amajwi mirongo itanu ku ijana wongeyeho rimwe gusa ni ukuvuga abasenateri mirongo itanu n'umwe gusa nshuti zacu iki kiganiro amerikana cy'uyu munsi ntahagihumurije mbashimiye ko mwagikurikiye uwagira igitekerezo yifuza kudusangiza yakinyuza kuri imeyiri yacu radiyo yacu arobaze gmail akadomo komu umunsi mwiza rero murakarama
nshuti banywanyi nahaye amakuru y'aka kanya agarukiye mwakoze kugumana natwe mugire umunsi mwiza w'amahoro n'amahirwe mubandanya kandi kumviriza radiyo yanyu ijwi rya amerika